Bandanya kwumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe n'ikaze makuru yo muri kino gitondo mgiye gushikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe mu kanya tuyahera ku yagezeho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana
urakoze diane n'abaduteze amatwi muri aka gatondo turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini igisirikare muri repubulika ya demokarasi ya kongo cavuze ejo ku munsi w'imana ko ubwicanyi bwabaye mu mpera z'indwi iheze mu buseruko bw'igihugu bwahitanye abantu barenga cumi mu minsi itatu yikurikiranije abasirikare babiri bari mu bahasize ubuzima muri ico gitero cakozwe n'abagwanyi b'abamayimayi catanguye ku munsi wa gatanu umutegetsi w'igisirikare mu ntara ya kivu y'uburaruko yavuze ko abasirikare babo bapfiriye ku kirindiro cyo mu gisagara ca butembo umukuru wa sosiyete sivile mu gisagara ca rojo muri, muri ituri ariwe prince kareta yavuze ko ku munsi w'imana muri iyo ntara abantu batandatu bakora mu icukuriro ry'ubutare bishwe baciwe ibihimba by'umubiri n'abarobere b'umuhariko deko Flavien Kakule nawe arongoye igisagara ca Bashu muri teritwari ya Beni yavuze ko abasirikare batatu bishwe mu gitero c'umuhari ADF muri Kivu y'uburaruko mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri muri Afurika kandi ni muri Angola ahejo ku munsi w'Imana bashingura bashingurana iteka Jose Eduardo dos Santos yahoze ari perezida w'ico gihugu ivyo birori vyabereye ku mugwa mukuru Luanda. Eduardo dos Santos yasandabiye muri Espanye mu ntango z'ukwezi kw'indwi gushingurwa kwiwe kukaba kwatebejwe n'amatohoza y'icamuhitanye yari yarasabwe n'umuryango wiwe. Dos Santos yashengeye afise imyaka mirongo irindwi n'icenda we n'umuryango wiwe babaye muri politike ya Angola mu kiringo c'imyaka igera kuri mirongo itatu n'umunani yavuye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi umuhisi dos santos ashinguwe mu gihe umugwi utunganya amatora muri angola wemeza ko umuhari wiwe mpera ariwe watahukanye itsinzi mu matora ya perezida aheruka kuba muri ico gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu oni ku munsi wa gatandatu ryaraneguye igitero cy'indege ya etiyopiya cyabaye ku ishuri ry'abana bato bato mu ntara ya tigre ni mu gihe imishyamirano y'intambara hagati y'abaroberi hamwe n'abasirikare ba leta byiyongereye ku mbibe z'iyo ntara icyo gitero mu gisagara cya mekere cyakozwe haheze iminsi imigwano yongeye kwaduka mu buraruko bwa etiyopiya ibi byaciye bihungabanya amasezerano yo guhagarika ingwano yari amaze amezi atanu gusa kandi binakuraho icyizere cy'ibiganiro byo kurangiza intambara burundu umuhari tplf urwanya ubutegetsi bw'umushikiranganji wa mbere abi ahmed muri muri etiyopiya wavuze ko wasubiye kwigarurira ibisagara bitari bike muri ako karere ariko nta makuru yigenga aravyemeza leta ya etiyopiya yavuze ko yateye ku kibanza ca gisirikare ariko igisata ca onu cita ku bibondo unicef coco kiyagiriza ko ico gitero cagabwe kw'ishure ry'abana bato gihitana abatari bake hamwe n'abandi bakomeretse
washington ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika amakuru ku bimukira abategetsi mu butaliyano bariko barakora uko bashoboye kugira bashobore gufasha abimukira bashitse n'amato mu mpera z'indwi ku nkengera z'amazi mu buraruko bw'ubutaliyano iyi menshi makuru mu butaliyano byavuze ko amato hafi mirongo itanu yarimwo abantu bashika igihumbi yashitse hagati yo mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu no mu gatondo kuwa gatandatu mw'izinga rya Lampedusa ry'Ubutaliyano itorokanizo ry'amakuru rya leta y'Ubutaliyano ANSA ryavuze ko abimukira mirongo icenda na babiri muri abo bamuka muri Afgani muri abo bamuka muri Afghanistan ishirahamwe ry'abagira neza Medecins Sans Frontieres ry'abafaransa ryavuze ko bumwe mu bwato bwaryo Geo Barents bwatabaye abimukira mirongo ibiri na batanu barimwo abana batanu mu mazi mpuzamakungu hafi ya libiya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ibimesha makuru mu butaliyano byavuze ko kandi ko abasirikare ba tunisiya bacungera inkengera z'ibahari bashoboye kuburizamwo amato arenga mirongo ibiri y'abimukira bariko baragerageza kwinjira muri ico gihugu c'ubutaliyano nyene
washington ijwi ry'amerika
amakuru mu makungu ni uruhagarara rukiri hagati y'uburusiya na ikirere uburusiya bwaragabye igitero gishashe ca rokete n'ibisasu vya muzinga hafi y'ihinguriro ry'umwuka wa nikirere rya zaporiziya mu gatondo kejo ku munsi w'imana ikirere ivuga ko itewe umutima uhagaze n'uko ico kibanza gishobora gutegwa no guteza imyuka y'ubumara mu kirere igashobora konona ubuzima bw'abanyagihugu buramatari w'intara ya dnipropetrovs valentine ruzichenko yavuze ko ibisasu biremereye byatowe mu ijoro bituma byatewe mu ijoro bituma umuyaga nkuba ucika muri ako karere ibyo bisasu bya rokete byarononye kandi n'amazu mu kindi gisagara cya Mar, mara, Maranets umuhanuzi w'umushikiranganji wa Ukraine w'amasoko ntanganguvu Luna Zerkar yavuze ko ikigo ca ONU kijejwe gucungera ivya nucleaire citezwe kugendera ico kibanza muri iyi ndwi dutanguye
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza hayo n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi ry'amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri c'ano makuru abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda bavuga ko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura imfungurwa abana baririrwa inzara je napokiye amafaranga ibihumbi amajana atatu na cumi na bibiri hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'ijana na rimwe ubufu ubu bugeze ku mirongo itatu n'umunani agafuko ka sembe ubu abana barahangayitse n'inzara ukuntu mbayeho mbayeho nabi rwose rwose rwose aba ni bamwe mu bavyeyi b'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo iyo nkuru iri mu zo tugarukako handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu reka ariko amakuru tuhere mu burundi aho abateshejwe izabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu baba muri site ya buraza iri mu ntara ya gitega biyamiriza ico bita gatotezo n'iterabwoba bemeza ko bariko bakorerwa n'ubutegetsi bw'uburundi bagiriza leta y'uburundi kubabomorera amazu igamije kubomora ibasubiza iyo baje bava bakemeza ko ataho bafise baja kuko amazu yabo yabomowe mu ntambara leta iki kibazo ikivuga kwiki inyishu ni muri ino nkuru y'umenyeshamakuru wacu kigali mu rwanda tiyahive ndayishimiye mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi mu ngingo yaryo ya cumi na gatatu rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe ryerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi gusa n'aho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo abanyagihugu bacitse ku icumu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bashize mu masite atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe bavuga ko batewe impagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza abavuganye n'ijwi ry'amerika n'abari mu masite ya buraza muri komine buraza mu ntara ya gitega bamazemwo imyaka yababa hafi mirongo itatu bamerewe nabi bafite agahinda ariko basubiye bavuye nabo cyo baje bahunga niho kikiri gushika ubu amazu yababa mirongo itatu amaze kubomogwa n'ayagera kuri mirongo ibiri n'atandatu nayo amaze gushirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nk'uko ababa muri ayo masite babitangarije ijwi rya amerika banavuga ko ikibazo cabo bagishikirije abajejwe intwaro ariko gushika ubu akaba atawurabagarukirako abamaze kubomorerwa amazu ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira kuko badafise aho bakika umusaya nk'uko babisigura ijwi rya amerika ryavuganye na tasiye sibomana arongoye umugambwe iprona corona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo waje kuhubaka ngo ibigwati by'amahoro ngo ugasanga baje kuhubaka ngo eh, amavuriro mbe ni kubera iki bana bashima abo hari abo bateshejwe izabo gusa Eh, bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi babashyira kandi bikagirwa na leta mu umushingwamanza janvier bigirimana aharanira agateka kazina muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u Burundi iri kurirengagiza kuko yari ikwiye kubandaniriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba avugana n'ijwi rya amerika uku niko abivuga nta gufata ngingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka ubushikiranganji bujejwe gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe ico kibazo abacitse ku icumu barabutabaje ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora ijwi rya amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena n'aho abateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu uwuserukira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cnidh 16 ni muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza bene gihugu bose mu kutikumira ko ibitari ibyabo kuko aribyo bizana injyane zidahera mu gihugu ikintu giterezega abantu gituma bajya mu- mu ngwano twebwe indongozi dushaka gufata ibyabo tukabigira gwaci naho abaharanira agateka kazina muntu mu burundi hari ibyo basaba leta ya gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu niho umugwi wari wararungitswe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni gutohoza ku byabaye mu burundi inyuma y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu rikozwe n'umugambwe wariho ico gihe sawanya frodebu abatutsi benshi baricwa bazize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari bari mu mugambwe iprona baricwa leta yakurikiyeho ico gihe niyo yari yarashizeho amasite hirya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo ibitungwa bikicwa amazu yabo nayo agaturirwa akanabomogwa Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Thierry Ndayishimiye urakoze mu gisata c'impunzi abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa inkuru irambuye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uvira Vedaste Ngabo Nyiranzira Josiane ni umubyeyi wo muri inkambi ya Rusenda aba muri village ya cumi na kabiri afite abana barindwi asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaho ibiribwa rya pamu rimaze igihe kirekire ritabaheza amafaranga yo guhahisha Iki kibazo cy'inzara kindenga cyane kabisa indengera turembeje abana barirwa inzara hamwe na hamwe no ku mugoroba bakajyamuka ni ukuri imana no kwiyo dufasha bakadupokeza je napokiye amafaranga ibihumbi amajana atatu na cumi n'abiri hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'ijana na rimwe amafaranga ashira- ashira mu madeni kubera ko baza batinze izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'ibihumbi cumi n'icyenda magana atanu by'amakongomani pamu igenera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo ayo mafaranga adashobora kurangiza aya mezi abiri impunzi zimaze zidapokera igihe napokera napokeye ibihumbi majana atatu na mirongo icenda ariko ayo mahera ntakiyamariye gusumira abana umuceri nabasumiye umufuko nagenda kugura ibihumbi mirongo itanu n'umunani ubufu ubu bugeze ku mirongo itatu n'umunani agafuko ka sembe nta n'icyo byamariye kandi afise amadeni menshi ubu abana barahangayitse n'inzara ukuntu mbayeho mbayeho nabi rwose rwose rwose na mbere yaba ari ibindi hoho bodufasha bakaza kudupfokeza n'ingoga nabo ubundi tugatanguye guhamba bamwe bamwe kubera uku gutinda guhabwa amafaranga yo guhayisha usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya tanganyika izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari mu gihe izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri tanganyika niba mfise imyaka mirongo itandatu n'itanu mbayeho nabi sindima singira gute ntitugira n'ikintu na kimwe n'icyo dufasha dutunzwe no gusabiriza ngaha naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacyo bafise icyo dusaba rero ni uko tugarukira ko mu maguru masha bagahembura n'abakigoyagoya iyo kugira mfungure ndiko ndahangayika ngenda nita ngo ngiye guhiga n'udukwishore kuri tanganyika ubu unyabuganda ibyo bajya nabona abo bahungu nabo bariyo ruguru ntibigikunda ubu kurya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi turiye mu ijoro tuzasaba kurya kandi mu ijoro nahone ubu ntubutanafashe mu rwego rwo kurwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo kandi n'igituma n'iyi nzara iteye n'abarimiye iyo ruguru bwese barahombye baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye bagira bagende bakabirukiza ubuhiri ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa pamu kuri iki kibazo cy'inzara ntibyadukundira gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu rusenda jimmy bishemeye avuga yuko pamu yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa ishyirahamwe rigejejwe kudufungurira pame baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura musanzwe mubizi yuko ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga banki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu barasabye kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza amafaranga mu bubiko bwabo n'amafaranga afise ibyo bita likidite nabyo bafise bariko baregeranya mugabo ku ruhande rwa pame mu byo gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje tubamenyeshe yuko izi mpunzi zugarijwe n'inzara mu gihe ibiciro by'ibiribwa ku masoko nabyo byaduze vedase ngabo ijwi rya amerika uvira ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru y'imikino na siporo ariko imbere yaho tugaruke gato ku rugendo perezida w'u rwanda paul kagame yakoreye mu ntara y'amajepfo n'iy'uburasirazuba mu mpera zino ndwi twaraye dusozereye muri urwo rugendo yasabye abanyagihugu gutinyuka bakihamiriza imikorere mibi y'abayobozi yemeje ko itiza umurindi igiturire yabivugiye mu biganiro yagiranye n'abanyagihugu mu karere ka nyamasheke mugenzi wacu temisokre mutijima atwibutse ibyahavugiwe mu mbwirwaruhame ku kibuga cy'umupira cya kagano perezida kagame yashimye abaturage ba nyamasheke ku ruhare rwabo mu kwicungira umutekano cyane cyane mu gihe aka karere kimwe n'utundi dukora ku ishyamba rya Nyungwe kari kibasiwe n'ibibazo by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FRN aho umukuru w'igihugu akaba yabasabye gukomeza gukorana neza n'inzego zishinzwe umutekano bashimiye inzego z'umutekano kuntu zashoboye guhashya umwanzi ariko inzego z'umutekano ntabwo zabigeraho ibyo byose mudafatanije namwe mwabigizemo uruhare nimba mwabafashije kugira ngo batsinde uwo mwanzi mukomereze aho rero inzego zo zigeze muzitabaza ari uko byabaye ngombwa namwe mufite aho mugejeje kandi niko byagenze abaturage mwarabanje mwirwanaho niba mwatangaga amakuru abatakaje ubuzima ariko nagira ngo rwose mbashimire cyane kuri ibyo perezida w'u rwanda kandi yongeye gukomoza ku mikorere mibi ya bamwe mu bayobozi badindiza abaturage bagamije kubaka ruswa asaba abaturage kutayihanganira bakayamaganira kure byanaba ngombwa bakabimugezaho ubwe ubanza ujya kureba mu biro akabanza akakujaragiza akakubwira genda uzagaruke ejo uzagira ute ibyo ni umuco tugomba guca rwose byanze bikunze kandi mugatinye niyo bitwa ngo ni abantu ari babandi batunguka bakabona ko mukwiye guhungabana cyangwa kwiruka buriya iyo twabamenye burya bajya ku murongo ntabwo abo mujye mwifatanya mu byanjye ndetse murebe uko mwabitugezaho tubirwanye nta ruswa nta bituga ku kazi nta
kimwe n'ahandi yanyuze muri uru ruzinduko rw'iminsi ine i nyamasheke naho byagaragaraga ko abanyotewe no gutura umukuru w'igihugu ibibazo ari benshi cyane ibibazo byabo ahanini byiganjemo iby'akarengane ndetse n'iby'ubuhemu n'ubwambuzi bakorewe na ba rwiyemezamirimo nk'uyu ati hari umugabo umwe wavuye i kigali witwa habiyambere guillaume atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni mirongo ine n'esheshatu n'ibihumbi ijana na mirongo itanu n'umunani ibyo byabaye ryari byabaye muri bibiri na cumi na gatandatu wabigejeje he yerega mbashaka kumenya icyo gihe aba- hari abayobozi bicaye hano n'abandi badahari twabigejeje mu nkiko turamutsinda dushaka umuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo amakuru twakuye muri rdb no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganyambere imitungo yiwe ntiyayiyandikishaho icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba murakoze nyakubahwa perezida wa niba repubulika atanahari bazashaka bazakurikirana umutungo we niba yaba yawushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana bazavanamo ibigomba kwishyurwa abantu aha kandi hongeye kugaragara bimwe mu bibazo perezida kagame ubwe yagiye atangaho imirongo y'uburyo bwo kubikemura mu myaka yashize ariko bikaba bigaragara ko nta cyigeze gikorwa mu kubikemura uyu yatangaga ikibazo cy'inzu yaguze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko kuyegurirwa bigatambamirwa n'ubuyobozi bwa banki nkuru y'igihugu beneri ikibazo yari yagejeje ku mukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko kikaba kitarakemukana n'ubu nyakubahwa perezida wa repubulika n'ikibazo mwaragikemuye musanze mu gihe uwitwaga dr rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo kuko n'ubundi abo mu kuva icyo gihe n'ubu ntabwo bira- byakozwe mu mpa nyakubahwa perezida barushwa imbaraga na beneri abayobozi bose bo muri nayo yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana akambwira ati ugenda ujye wiragiza imana itonde itonde vuga buhoro Eh.
abayobozi warebye ninde nande nande bambwiye nyakubahwa perezida wa repubulika abayobozi b'akarere ka kamonyi bose barabizi ah, n'abadepite bashyizeho komisiyo komisiyo irambwira ngo iminsi ingahe kiraba gikemutse U- ari uwo dr arivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza imana nyakubahwa perezida wa repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye ibyo ntawe bihuriye minisitiri gatabazi iki kibazo mu minsi itatu kizabe cyakemutse aha i nyamasheke perezida kagame yashimiye abaho ku kuba baramutoye ku bwinshi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ababwira ko we ubwe yiyumvamo ko abafitiye umwenda wo kubafasha gutera imbere aka ni akarere kaza ku mwanya wa mbere mu dufite abaturage benshi bakennye mu rwanda aho ibarura riheruka ku bijyanye n'imibereho rusange y'ingo ryagaragazaga ko mirongo itandatu n'icyenda ku ijana by'abatuye nyamasheke babayeho mu bukene abagera hafi kuri mirongo ine ku ijana bakaba bari mu bukene bukabije ni akarere kandi gafite ikibazo cy'imihanda myinshi idakunze kuba nyabagendwa cyane cyane mu bihe by'imvura ibyo byose umukuru w'igihugu akaba yabijeje kubafasha kubikemura biteganijwe ko nyuma ya nyamasheke perezida kagame akomereza uruzinduko rwe mu karere ka karongi nako ko mu ntara y'uburengerazuba temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi b'imikino na siporo akanya n'irwanyu no munsi duhera mu burundi aho umugwi wa basketball w'urunani wabaye uwa mbere muri ico gihugu watanguye kwitegurira inkino zo kuwushikana muri basketball africa league bal mumfunyapfunyo umumenyereza w'uwo murwi amenyesha ko bariko barakora ijoro n'umutaga bitegura mu mupira w'amaguru naho ejo kwa mungu niho ihiganwa ry'uburundi ryasozera indwi ya gatatu imigwi itanu niyo itaratsindwa na rimwe reka izi nkuru zose tuzibaze mugenzi wacu i kigali mu rwanda desire hatungimana iyo migwi itaratsindwa ni bumamuru vitaro mesaje ngozi egrenwara na musongati yose ikaba ifise amanota indwi ku icenda umugwi wa mesaje ngozi mu mwaka uheze warangije ihiganwa mu kibanza kibi muri uno mwaka watanguye neza kuri ino ndwi igira gatatu watsinze interstar ibitsindo bine ku busa iyo ntsinzi yaranezereje cyane umumenyereza wa mesaje ngozi jimi ndayizeye yamenyesheje ko ibyo yatumye abakinyi biwe babikoze nk'uko yavyifuza kuva mu ntango gushika urukino rurangire mwabonye yuko harimo ishaka ryinshi mwabonye yuko twashitse imbere y'igori ya interstar kenshi kandi ikintu noshobora gushimira abakinyi banje sito abakinyi b'imbere mwabonye yuko amakazo yose twashoboye kuronka yose twashoboye kuyatsinda jimi ndayizeye amenyesha abakunzi ba mesaje ngozi ko uno mwaka bifuza kutandukana n'uwurangiye bakongera bagafata ikibanza ca mbere babamenyereje mu zindi nkino zabaye olympic star yanganije na atletico new oil busa ku bundi vitaro yatsinze rukinzo ibitsindo bitatu kuri kimwe ni navyo kandi tigre noir yatsinze magara young boys flambo du centre yatsinze top junior igitsindo kimwe ku busa kimwe ku busa nicyo kandi egre noir yatsinze burundi sport dynamique nayo bujumbura city na bumamuru zatandukanye zinganya igitsindo kimwe ku kindi muri kuno kwezi kw'icenda atagihindutse niho bitegekanijwe ko inkino zo gukurakuranamwo mu migwi yabaye iya mbere iwabo muri basketball zizotangura imigwi ivuye muri iryo jonjora ikigwanira ibibanza cumi na bitandatu bivamwo imigwi itandatu ihambye iyindi itandatu itarinda kuja mu majonjora bivanye n'uko ihagaze muri afurika iyo migwi cumi n'ibiri ibonetse igahurira mu nkino za nyuma za bar basketball africa league umugwi w'urunani uzoserukira uburundi imyiteguro yaratanguye aroni kagabo awumenyereza amenyesha ko ari inkino zihambaye bategerezwa kwitegurira mu buryo bwose bane tugiye kwitegura n'imyimenyerezo ikaze kuruta iyo twahora tugiye gukora ku mutaga no mu joro kugira ngo dushobore kwitegura neza mu mubiri no mu mutwe kubera bare ni ni inkino zidasanzwe ni inkino izijyamo imigaba ya mbere iwabo kandi usanga benshi bama- bo- bo- bikomeza natwe ntitwicaye tuzokwikomeza dushobore kwitegura bikwiye kugira ngo tuserekure igihugu neza aroni kagabo akaba amenyesha ko intumbero yabo ari ugukina inkino za nyuma za bar birashoboka kubera na bwa mbere byarashobotse n'ubu eh, nibaza yuko dukomeje ibikorwa tukazana abantu badufasha bakwiye nibaza yuko ni ikintu gishoboka kandi tugiye kurwana kugira ngo tuze tugishikeko umugwi nserukiragihugu wa handball nawo w'uburundi w'abadashikana imyaka cumi n'umunani wari witezwe gushika i kigali kuri uno w'imana mu nkino za afurika ntukije nk'uko twabishikirijwe n'umumenyereza wawo amenyesha ko bashobora gushika uno munsi canye ku munsi wa kabiri kuri uno wa kabiri ariko niho iryo higanwa rizotangura abakinyi b'uburundi basanzwe bakinira ku bibuga vy'isima bashobora kuzohura n'ibibazo vyo kumenyera ikibuga ca beka arena buzoba ari ubwa mbere bakiniye kuri mwene ico kibuga muri izo nkino uburundi buzoba buri mu itsinda b ritoroshe na gatoya rigizwe na misiri algeria u rwanda na madagascar izo nkino zizotangura itariki mirongo itatu za kuno kwezi zisozerwe igenekezo rya gatandatu ukwezi kw'icenda desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana reka ukorerwe mu ngata na jean claude munyandinda hagiye kutubwira yagezeho mu gisata ca siporo mu rwanda mu mukino w'intoki wa handiboro ejo ni kuwa gatandatu mu rwanda harangiye irushanwa rya shampiyona ya afurika ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri muri iri rushanwa ryatangiye ku itariki ya makumyabiri k'ukwezi kwa munani rikabera muri beka arena i remera ikipe y'igihugu ya misiri niyo yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda nigeria ku mukino wa nyuma amanota mirongo itatu n'atanu kuri cumi n'atanu umwanya wa gatatu wabaye w'ikipe ya tunisiya yawegukanye imaze gutsinda ikipe y'igihugu ya ngora amanota makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'abiri ikipe y'igihugu y'u rwanda ya handiboro ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri yasuzuguriwe mu rugo kuko yatsinzwe imikino ine yose bituma irangiza ku mwanya munani anawo wa nyuma uku gutsindwa nk'idahari kw'ikipe y'igihugu y'u rwanda bije bishimangira ko amakipe y'igihugu y'abakinnyi bakiri bato ahagaze nabi muri iki gihe muri basketball ikipe y'abatarengeje imyaka cumi n'umunani iherutse gutsindwa uruhenu muri shampiyona ya afurika yabereye antananarivo muri madagasikari hanyuma muri volleyball naho ikipe y'u rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'umwe itsindwa idakozemo muri shampiyona ya afurika yaberaga muri tunisiya mu gusobanura impamvu amakipe y'igihugu y'u rwanda akunze gukubitwa akavamo hakiri kare kabone n'ubwo yaba arimo gukinira imbere y'abafana bayo minisitiri wa siporo mimoza munyangaju avuga ko abakinnyi b'abanyarwanda bataragera ku rwego rwo kuba abanyamwuga mwibuke yuko ngira ngo naryo n'irindi sesengura tuzakora wenda tumaze kubona bimwe muri ibyo ngibyo bituma twakira imikino ariko wenda eh, ntitugere ku rwego rwa finale cyangwa rwa demi finale ahenshi usanga mu bindi bihugu iyo umuntu ari porofesiyoneri aba ari porofesiyoneri ariko twebwe uhura n'umwana w'umunyarwanda arakora muri banke arakora muri leta yitoza kwa gatandatu ubwo simvuze wenda ndanga kuvuga ko nyuma y'akazi hari ahandi hantu yinyabya tugarutse kuri shampiyona ya afurika ya handiboro ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri yaragiye ejo bundi ku wa gatandatu amakipe umunani niyo yari yaserutse akaba yaragabanyije mu matsinda abiri mu itsinda rya mbere hari harimo u rwanda angola maroke na tunisiya naho mu itsinda rya kabiri hakaba harimo libiya congo brazaville algeria ndetse na misiri ane yatwaye igikombe uyu munsi ku wa mbere nanone muri beka arena i remera haratangira shampiyona ya afurika ya handiboro ariko noneho ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'umunani muri iri rushanwa rizarangira ku wa kabiri w'icyumweru gitaha tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kenda amakipe y'ibihugu icyenda niyo azitabira akaba agabanyije mu matsinda abiri mu itsinda rya mbere harimo amakipe ane ariyo libiya uganda maroke na congo brazaville naho mu itsinda rya kabiri hakabamo amakipe atanu ariyo u rwanda rwanda uburundi madagascar algeria na misiri tunyarukiye mu mupira w'amaguru kuwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u rwanda yahuye n'ikipe y'igihugu ya etiyopiya i dar es salaam muri tanzania ni mu mukino ubanza w'ijojora rya nyuma mu gushakisha itike yo kuzerekeza muri algeria mu ntangiriro z'umwaka utaha guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina iwabo mu rugo aricyo championnat d'afrique des nations cyangwa shani mu magambo ahinnye y'igifaransa uyu mukino warangiye amakipe yombanganya ubusa ku busa nubwo etiyopiya yihariye umupira kurusha amavubi y'u rwanda umukino wo kwishyura uzabera mu rwanda kuri stade huye butare kuwa gatandatu tariki ya gatatu y'ukwezi kwa cyenda yari claude munyandinda i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ari ino ngaha duciye tuba turabangira amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo ni biganiro mwateguriwe mwongera mushikirizwa na joe diane ninahazwe yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu twe na cubahiro tubifurije kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro tugiye kubategurira tabara tabara tabara